muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi murakomeye radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turavugira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu muri kumwe na tomasi kamirindi murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko uyu munsi twari twateganije kurebera hamwe uburyo umwari n'umutegarugori bafite ijambo bagira uruhare mu mu iterambere ry'igihugu ni uko ku munota wa nyuma rwose umutumirwa ati mbabarira ngize impamvu yihutirwa cyane ikiganiro sinshoboye kukizamo none rero banywanye b'ijwi ry'amerika mbiseguyeho rwose umutumirwa ntabwo twamubonye none rero dusezerane twiganirire mwiganirire mutange ibitekerezo ku ruhare rw'umwari n'umutegarugori mu iterambere ry'igihugu kuri telefone bambwiye ko turi kumwe na jean marie jean marie jean marie jean marie we sinzi uko bigenze jean marie nawe telefone ye ndumva iriho ariko ntabwo yitaba sinzi uko bimugendekeye twihamagarire emmanuel emmanuel we
Ndabumva.
urakomeye ndakomeye ndashima imana nuko nuko uherereye he emmanuel
ndi mu rwanda i karongi i karongi mu burasirazuba mu burengerazuba Eh?
ngo ngo- ngo gute ni mu ntara y'uburengerazuba eh ni aho ngaho yego nuko eh sinzi rero nimba wumvise mu kanya ukuntu mbyiseguyeho kandi koko ndakomeza kwisegura umutumirwa twamubuze none ibitekerezo ni ibyanyu urubuga ni urwanyu ku ruhare rw'umwari n'umutegarugori mu iterambere ry'igihugu ijambo afite mu iterambere ry'igihugu ibikorwa bye umwanya ni uwawe
sasa rero Mm.
bo nari nari ntarisomye
hanyuma se ko telefone yawe icikagurika manwe manwe telefone yawe ko itumvikana sha ntabwo turi kumvikana pe emmanuel w'ikarongi ntabwo turi kumvikana mutubabarire noneho duhamagare jean batiste jean batiste
muraho neza tuma kamirinde urahura akomeye amakuru Eh, kwa- eh, ni meza turi aho mu rwanda yego aha Mm, imvura iragwa eh, muti- eh, imvura imaze nk'iminsi ine yakuye itagwa izuba rirahari Eh, nta kibazo yego
Mm, Ah, hanyuma na- ntabwo mu- mufite impungenge z'inzige ko numva mu karere ka afurika y'uburasirazuba zitangiye kuba ishyano eh, john eh, nashaka kubivugaho mu kanya nahoze nsoma mbona muri uganda zamaze kuhagera Eh, ubwo urumva ko mu rwanda naho rwose eh, turumva ko naho mu minsi ziri- ziraba zahageze rwose muzazirye
Mm, muzazirye zizagira ubwoba
oya, ziraribwa bwo ni ukwitegura kuzirya nta kundi bigomba kugenda nuko nuko noneho Yego, rero Thomas tugarutse Kamilindi.
yego tugarutse ku nsanganyamatsiko ndiseguye nyine umutumirwa yabuze yagize impamvu yihutirwa ku Eh, munota nta wa kindi nyuma byose bibaho Eh,
Eh, ni ku mwanya ni uwawe ubundi umwari n'umuterabwoba umutegarugori nyine mu iterambere ry'igihugu ubundi nta- ntabwo aba arihejwemo Eh,
Eh, buri wese yaba igitsina gabo yaba igitsina gore ntawe uba uhejwe ku mu iterambere ry'igihugu Eh, twese mbese nk'uko eh, mubizi twese twararinganiye twese tuba tugomba kugira ibyo dukora tubisa- tubisaranganyije
urugero rw'i- rw'i- rw'ibikorwa by'abari n'abategarugori tuvuge batari bemerewe gukora kera ni nk'ibi
ibyo batari bemerewe gukora ngo urabona nko kubaka amazu ntabwo byari byemewe ko umwari n'umutegarugori ashobora kurira inzu ndetse ku buryo bavugaga yuko binabujijwe mbese ari kirazira mu- ku muco nyarwanda ariko Eh.
mubona ko dusigaye dufite eh, ibi- igitsina gore cy'u- ki- cyiga ubwubatsi ku buryo nyine za etaje bazamukana rwose nabo bakazubaka Mhm.
Eh, ni kimwe muri ibyo mu byari bibujijwe ariko uzi ko hari ibihugu byinshi bitemerera na n'ubu bitemerera abakobwa kujya mu ishuri ku buryo nabo baba abenjeniyeri baba abaganga ah, tuvuge mu minsi ishize mperutse gusoma mu gihugu kimwe cy'abarabu emira arabini ngo ba- umudok- umudogiteri wa mbere w'umugore ya- ya- Mm.
yarangije amashuri muri iyi minsi muri uyu- muri aya mezi
yego ubwo rero mu rwanda ho twakwishima ko twateye intambwe
mbere twakwishima rwose Mm.
kuko ubundi ubundi se ntitwaremwe kimwe eh?
hari abatabyemera gutyo
Eh, bakutabyemera ubundi nk'ibyo bihugu by'abarabu byo ubona ko umuco rwose tu- eh, wabo n'uwo mu rwanda cyangwa mu bindi bihugu bya afurika igiye itandukanye Mm.
Eh, ubu mu rwanda nta kibazo
eh, ubu nta kibazo ubundi uretse ko hanabagaho no k- kenshi kwitinya ariko ubu byabaye ngombwa ko batinyurwa ku buryo nta kintu bakumva batagombye kugira icyo bakora eh, kimwe na basaza babo ni ukwitinya cyangwa ni ukwisuzugura
Eh, eh, hari hari habagaho kwitinya no kwisuzugura Eh, Eh, bakishyira inyuma bakumva ko mbese eh, bari bari hasi kuri basaza babo aha Eh, ariko ubu bakanguriwe nyine kwitinyuka no kwiyubaha nyine yego
Mm.
jean batiste ndagushimiye Eh, murakoze tuma kamirindi kandi mugire akazi keza yego nawe umunsi mwiza
kuri twese ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ni ikiganiro cyanyu uyu munsi rero turaganira ku ruhare rw'umwari n'umutegarugori mu iterambere ry'igihugu ese afite ijambo ese afite ibikorwa mbese bigeze hehe nongere nisegure ko ku munota wa nyuma rwose umutumirwa twari kuganira ya- ya- yambwiye ati rwose ngize impamvu yihutirwa cyane umbabarire ntabwo mbonetse mu kiganiro none rero umwanya ni uwanyu kuri telefone turi kumwe na octave octave we Kame muri aho.
urakomeye Yego.
uherereye octave we Ndi Iowa.
eh muri amerika Ndi muri Amerika mfite akababaro impeachment ntacyo yakoze uyu mugabo aratwirukana pe.
oya wica wicika intege amategeko arahari ntabwo hano urabizi neza ntabwo umuntu ashobora kugira gutya ngo itegeko ndikuyeho ngo nkore ibyo nshaka oya kandi urabizi yuko hari abantu bagiye mu nkiko batambamira i- i- amateka amwe n'amwe iteka rya perezida inkiko zirabihagarika wigira impungenge rero To- Toma birakomeye hari abantu bari bageze muri hoteli bagiye kuza neza byarangiye babashubije mu nkambi z'ab'impunzi.
buriya ariko bizaza amaherezo bazaza kubera ko itegeko rirahari ribemerera kuza Reka reka tubyizere turabashuhuje kandi tubashimira ko muduha akanya.
yego Ah, reka ah, mbo iki kintu mwakoze reka bari cyo mperaho mpite nkomerezaho no ku byerekeranye n'uburengane n'ubushobozi ah, bw'abari n'abategarugori Mhm.
Ah, ijwi rya amerika ryatanze umwanya muri muri isanga ariko ntawe rihatira gutelefona Mm.
ryatanze icyo twita opportunity yego none abari n'abategarugori nanjye nishimiye ko babaha opotuniti noneho abafite ubwenge cyangwa ubushobozi bakabukoresha Mhm.
icyo nanga rero mu ma leta y'iwacu niba ari ukwigana ba hano ah, eh, eh, bo ntabwo bari gufata umutegarugori wacu ngo bamuhe u- ubu- mbese ah, opportunity ubwo ubu- uburenganzira cyangwa bam- bam- mbese bamukingurira amarembo akoreye Mhm.
ahubwo barashaka no kumukorera
gute se
ni ukuvuga ngo ah, nyine mu rwanda hari ibintu bakoraga nko ku bizamini yego kujya mu- ah, mu mashuri akomeza nko muri toronkome mu cyiciro rusange yego noneho bakavuga ngo abakobwa barafatira kuri aya ngo abahungu barafatira kuri aya Mhm.
Ah, mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo ari byo ahubwo bagabanye wenda inzitizi zatumaga abakobwa batiga Mhm.
ariko ibizamini bose bafatire ku manota amwe Mhm.
kuko toma hari ikintu ah, nabonye iyo uretse abantu ngo bazamuke mu gihiriri ngo ni uko ari abagore Eh, hazamukamo n'abadashoboye yego ngewe ukubwira nemera ko umugore ushoboye aruta n'abagabo ijana Mhm.
icyo nge nakora ni ukumuha uburenganzira cyangwa nkamukingurira irembo ariko sinamukurura
none se buretse Yego.
twumvikane umuntu agize intege nkeya ntabwo wamukurura ukamutiza ukamutiza intege mukagendana
umuntu agize intege nkeya ariko afite ubushake
Ubwo- eh, Urugero, buretse buretse buretse urabona nko- U- na- urabona- naguma ntanga ingero eh, mu mu ah, nko mu iwacu nyine Eh, ugasanga bavuze wenda nk'imyanya tuvuge y'utugari ni urugero ah, bati turashaka eh, wenda abantu icumi ariko turashaka eh, igitsina gore aba ari bo benshi mhm.
ibyo bintu ntabwo ari byo A- ahubwo uvuga uti imyanya irahari kandi namwe muremerewe kuko iyo bigenze bityo ngo byanze bikunze nibo dushakamo benshi hari abo muzashyiramo benshi kandi badashoboye
ibyo ari byo byose umuntu ntabwo yashobora atahawe u- atahawe ayo mahirwe none se yego ngaho komeza Zi- ya, sinzi niba nge nabwizi zizatumaga uwo muntu ahatanira uwo mwanya Ah, ariko nurangiza nk'ubu hano tu- dufite ingero z'abantu bagiye baba nk'uriya mudamu wari uri mu buyobozi bw'igihugu kondoreza rayisi yego a- ari n'umwirabura ari n'umugore ntabwo bivuga ngo ni uko yazamutse hari uwamuzamuye kuko ari umugore no ahubwo yazamukiye mu irembo ryemerera abantu bose gucamo Mm, akoresha imbaraga ze nyinshi hariya iwacu nawe abagore bikumva ko hari umuntu uri- u- u- u- uri kubakurura cyangwa se kubasunika mm.
ahubwo bumve ko hari umuntu wabakinguriye irembo hanyuma baricemo binjire ariko ubushobozi bwabo simbuhakana umugore ufite ubushobozi aruta abagabo benshi rwose ibyo Octave, ndabihamya ndabyemera nanjye aho ngaho ndabyemera ariko rero hari aho tutemeranwa Yego.
burya burya abantu bafite intege nkeya nyine bagomba kuziterwa kugira ngo nabo batere imbere icyo ni kimwe cya kabiri hari abantu amateka umuco udindiza koko hanyuma abo bantu rero ntabwo wabareka gutyo kuko ibyo ibyo ni ibintu biba bigomba no gu- no guhinduka mu mutwe w'abantu ni ukuvuga buretse buretse nsoze nawe nta ndongera kibazo.
buretse ndaguha nawe ijambo usoze hanyuma dufate na rubera arategereje kuri telefone nuko nkunze ko watanze n'urugero tuvuge rwa kondoreza rayisi ni umwiraburakazi n'ibyo ariko wibuke yuko hano muri amerika hariho itegeko riha amahirwe menshi abirabura kugira ngo nabo bazamuke iryo tegeko ah, ryarangiye ku butegetsi bwa perezida george bush mutoya rirongera arongera nawe arisubizaho ku yindi myaka makumyabiri n'itanu mu gifaransa nibyo bita discrimination positive no muri afurika y'epfo rirahari Mhm.
ryo kuzamura abirabura haba mu bigo by'ubucuruzi haba mu mirimo ya leta haba noneho rero bakavuga bati abantu amateka yahohoteye reka tubahe amahirwe babanze nabo bumve ko ari abaturage nk'abandi bazamuke nibyo koko hari ababa bafite intege nkeya muri bo kubera nyine ayo mateka ariko rero ayo mategeko akabatiza izo ntege noneho bakazamuka ni ukuvuga rero n'abakobwa mu rwanda cyangwa se mu burundi niba amateka n'umuco byarabashigaje inyuma kuki se tutabikosora ngo tubahe amahirwe
urakoze ni uko nyine rubera dutegereje ntabwo ntinda reka nkubite mbangura yego Ah, ah, icyo kintu uvuze ni cyiza ndanacyemera ntabwo mpakana ngo abantu bahabwe amahirwe Ah, ariko hari bamwe bakoresha i- iyo turufu
yego no- none ugasanga benshi bazamukiyemo badashobotse kubwo nk'abo bantu uvuga ngo babahaye uburenganzira nk'abo muri amerika Mm.
twe turagera hano tukabarusha ubushobozi kuko banga gukora ni wa muco nyine wabagiyemo ibyo biracyahari icyo kibazo kiracyahari niyo mpamvu Aha.
n'itegeko rikiriho Eh, ndabyemeye toma reka n'abandi dukomeze ni ibitekerezo byanjye murakoze yewe kutavu ndagushimiye cyane yego nawe ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga nk'uko rero twarimo tubivugana na octave koko albert arategereje kuri telefone albert we urakomeye
yego ndakomeye uherereye harbe
ndi mu kayanda mu burundi yego
yego ndabaramusangaho ku ijwi rya mbere natwe turakuramutsa rwose mukayanza Yego, mumeze na- mute
mu kayanda mu kayanda turagumye rwose yego
yego turakomeye rwose none se ijwi ry'amerika muraryumva mukayanza Yego- yego kweri radiyo irafata neza turabumva rwose ni uko ni uko
Eh, yegusha ku ngingo rero
yego kuce- kucerekanye ku kijyanye ni- n'umukene n'agateka k'umukenyezi cy'ubura umukobwa yego turabye ino mu buru turabye ino mu burundi Ah, abakobwa abakobwa cyubura abakenyezi barafite ijambo rwose kuko nk'ubuzi turabye nko mu mashuri usanga abakobwa aribo bi- biga mbere rwose basumbya igitigiri abahu- abahungu muri iyo minsi nari ndi bujumbura narasanze n'abakobwa bariko bara- abakobwa bari banyonga aba- a- araba- abakobwa b'ama- b'aba- b'abamotari yego n'abakobwa bu- bu- bariko barubaka bariko baraduza ibikwa bariko barubaka aha nasanze ahubwo abakobwa ba- bari barashoboye rwose mu mu gihe cya kera niho niho bigumiza inyuma rwose ariko ubu u- bu- nka bose bariko ba- bariko barabona yuko i- bijya bintu bya kera yuko kera yuko kera umukobwa ata jambo yari afise ubu biga ku bw'isi rwose kugira ngo nabonyene ibyo bice mirongo itatu babaha mbere ubu bariko barasaba ibice mirongo itanu ku- ku ijana kandi uri kuraraba barashoboye barashoboye n'ukuri Mhm.
Mm.
niko sarbe aho Rero- ngaho- aho ngaho mu kayanza nta babyeyi uzi bata- batohereza abana b'abakobwa ku ishuri
oya aho mperereye Eh, oya na nta n'umwe u- umwa- urose ubyaye umwana wese w'umukobwa mhm.
ni ku ishure Mm, ubu barabonye kazoza kabo kandi barabibona kuko usanga aba- aba- abamusitaneri abasika abamusitaneri araba- ari abagore n'abakuru b'imitumba usanga ari abagore kandi bitoje barabatora Mm.
Mm, ubu barabona ubu barabona akazoza keza k'umu- k'umu- k'umukenyezi k'umwana w'umukobwa yego yego
yego albert urakoze
yego namwebwe muragize neza yewe umunsi mwiza
yego namwebwe ngaho ku ijwi rya amerika iri ni ijwi ry'amerika koko ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na itangishaka itangishaka we
karabe karame urakomeye
ndaho ndakomeye nuko nuko umwanya ni Namwe uwawe ndabasuhu- namwe ndabasuhuza yego turagushuje rwose natwe
ntangire mbashimira cyane ku buryo mwitangazaho mukaduha ijambo ku ijwi rya amerika yego ngewe ndi mu karere ka rurindo ubwo ni mu rwanda Mm, mu majyaruguru y'igihugu cyacu yego
Eh, ku ngingo rero turi kuvugaho hano ku- ku ngingo dufite uyu munsi ku byerekeranye n'igitsina gore mu rwanda abakobwa cyangwa se abategarugori nk'aba n'abari nk'uko tubivuga twebwe mu rwanda Mm,
ngo twebwe mu rwanda navuga ko twa- twebwe twateye imbere cyane kurusha naho n'ibindi bihugu ndakeka mu byerekeranye guha agaciro abari n'abategarugore mm,
urugero cyane naguha ni mu byerekeranye n'imyuga mu mashuri y'imyuga mhm,
naguha urugero nko muri rpr hano i kigali dufite mhm, usanga abakobwa mirongo inani ku ijana cyangwa se mirongo itandatu na gatanu ku ijana ari abakobwa barimo gukora imyuga biga ubwubatsi biga ubusuderi biga ibintu mbese by'ubumenyingiro mm, noneho wa- nk'ubu ngubu ndaguha urugero ngewe nko muri kampani nkoramo mhm, hari abakobwa baje gukora stage biga gutwara imashini izi mashini nini za esikaveta za izi za tingatinga zino zihinga mhm.
urumva ni tugeze ku rwego ruhambaye kuba umukobwa yatwara rwa rumashini runini urumva ni ibintu bihambaye twebwe tugezeho ese ubu mu rwanda hari umuntu w'igitsina gore wari wabona utwara biriya bimodokari bya rukururana
urugero ngo uha uzazigatuna hano ku mupaka eee
uzaze haribuka hano i rubavu muri gisenyi aho ni ahantu naguha urugero bambuka bajya kongo bambuka bajya uganda ni barabitwara rwose none se ubona aho umuntu ageze kuryoherwa gutwara iriya mashini ihinga urumva ko ageze ku rugero rukomeye kuruta uko gutwara iriya ziriya mashi- ziriya modoka nini rwose eee hano mu mujyi wa kigali tubona abakobwa b'abamotari tubona abakobwa batwara amakwasiteri yego urumva twageze ku rugero rwose rushimishije uragera muri ofisi mu murenge ugasanga umuyobozi w'umurenge ni umugore ugasanga ni ibintu bitandukanye mbese agaciro k'abagore mu rwanda
uwo muntu ukuvugiramo ninde
ni umuntu ubwo waruze yasatiriye
nuko naho ubundi Ese- turabona twebwe mu rwanda rwose abakobwa tu- niko itangisha n'abategarugori.
uvuze abako- aba- abakobwa n'abategarugori baba bari mu nzego z'ubuyobozi wamenya mu rwanda abari n'abategarugori barahawe uburenganzira bwo gutora ryari
mbo ntakubeshye Ah,
njyewe menya ubwenge ah.
nasanze abari n'abategarugori batora ni muri mirongo itandatu na rimwe ni mirongo itandatu na rimwe urakoze cyane Eh, Urumva ba- hari intara babonye guhera muri mirongo itandatu na rimwe baratora buri gihe Mm.
gusa mu- muri icyo gihe ntabwo batinyukaga ku- kwiyamamaza ngo nabo bitoze Bi- ni ibintu bigenda biza buhoro buhoro ariko ubundi buryo bafite uburenganzira bwo gutora kuva muri mirongo itandatu na rimwe hari ibihugu byinshi burya u rwanda rwasize hagati aho ngaho n'u Burundi ndakeka bwarahaye uburenganzira abigeme n'aba- n'abagore gutora ahari muri mirongo itandatu na kabiri
Mm.
Ni- ndakeka Nuko. ariko rero nyine urumva ibyo bihugu byacu hara- hara- hari ibyo hari ibihugu byinshi byi- byahaye uburenganzira abari n'abategarugori gutora nyuma tuvuge nk'ubusuwisi
Mhm.
abagore babonye muri mirongo irindwi na rimwe
Mm.
imyaka icumi nyuma y'u rwanda
Mm.
nuko itangisha hari akandi ushaka kongeraho
akandi nshaka kongeraho Mhm,
twebwe nka mu matora y'u rwanda ngira ngo indorerezi zijya zibireba zikabibona mm, twebwe mu matora yacu ahenshi usanga no mu byumba by'itora ari abagore barimo bakenyeye ari ibintu byiza mbese ugasanga nyine twebwe igihugu cyacu mbese twimakaje aba- mbese twashyize abagore imbere twashyize abagore igitsina gore abakobwa abari n'abategarugori kandi twabahaye mbese twarabatinyiye muri make niko navuga
no mu rwego rw'ubukungu se ubona batangiye ku- kwiyumvayumva batangiye kwigira
urwego rw'ubukungu ahubwo warunara nibagiwe gatoya aho ngaho ntibagiye kukubwira eh
nsigaye njya kuri banke eba ngasanga ikintu mwita abakobwa abagore nibo bahari gusa babitsa ugasanga babikuza barabitsa ugasanga baje gufata amakeredi ubwo ni inguzanyo kuri banke Aha.
ugasanga baracuruza nibo babitsa ahubwo basigaye baturusha n'amafaranga twebwe abagabo wa muntu we
nibyo
basigaye baturusha amafaranga rwose hano mu rwanda Eh, nuko nuko ita- ugasanga nibo nibo yego batinyuka banke bakagenda bakaka miliyoni icumi Mhm.
nibo batinyuka kugenda ba- ba- bagakora na banke na banke sako hari banke ya sako baka- bakagenda bakajya muri sako bakaka amafaranga miliyoni Mm, bakamenya kuyikoresha kuko bakamenya kuyakoresha neza bagacuruza hirya no hino mhm.
mbese haba mu rwego rw'ubukungu haba mu rwego rw'uburezi haba mu rwego rwa ibintu politiki byose usanga barimo na politiki no muri politiki uragenda muri mu mu baminisita ugasanga bafitemo nka mirongo itanu na- nka mirongo itanu na gatanu ku ijana cyangwa mirongo itanu Mhm.
wagera nko mu nteko y'akarere runaka ugasanga mu bantu icumi wenda ni batandatu cyangwa ni batanu Mm, wasanga muri njyanama y'umurenge ugasanga muri njyanama y'umurenge wenda nimba ari abantu icumi ugasanga harimo bane cyangwa batandatu mhm.
ukagera mu bayo- mu ba- mu bayobozi b'amasibo twebwe inaha tugira ikintu bita isibo yego hari ikintu bita isibo abayobozi bagenda bayobora ingo zingahe gutyo ukajyanga ugasanga mu kiyo- mu bayobozi b'isibo na- na- harimo abagore batatu mu ba- mu- mu bayobozi bane cyangwa harimo abagore babiri mu bayobozi batatu b'isibo Mhm.
ugasanga abo- umu- umuyo- umugore niwe uyoboye umudugudu ugasanga umugore niwe uyoboye akagari ndakeka nk'akagari ngewe ndimo kayobowe n'umugore ndakeka aha
mbese si no gukeka ndabiramya kuko ni umuyobozi niho mba ni umuyobozi uka- ni umu- umuyobozi uhari ni umugore eh urumva rero haba muri politike mu bukungu mu iterambere ryose
yego barimo Ah, itangisha ndagushimiye cyane bo ndabashimiye namwe kandi nshimira n'abandi bose bagerageza gutanga ibitekerezo byabo ku ijwi rya amerika yego ndetse n'abatwumva batabona ukuntu babitanga ariko bakurikira- bakomeza gukurikirana ibitekerezo dutanga nabo ndabashimiye cyane nuko nuko yego murakoze namwe uyu munsi kandi- mwiza yego
yego yego iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga turaganira ku ruhare ku ijambo ry'umwari n'umutegarugori mu iterambere ry'igihugu kuri telefone turi kumwe na sirire sirire we
karame ndakumva urakomeye
ni amahoro ni amahoro tomasi ndumva ufite ibakwe pe
Eh, cyane rwose meze neza neza amatwi radiyo yacu ijwi rya amerika yego
turabakunda cyane natwe turabakunda rwose uherereye se sirire we
ndi mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka kayonza umurenge wa gahini yego
Eh, aha ngaho rero kuri iyo nsanganyamatsiko mwatuzaniye n'ubwo wenda umutumirwa atabashije kuba yaboneka kubera impamvu zitandukanye ariko nta kibazo turagumya natwe tubitange ibitekerezo uko tubyumva ndetse n'uko tubibona yego rwose umwanya ni uwawe
Eh, rero leta y'ubumwe leta yacu y'Igihu- y'u rwanda Mm, kuko yahaye agaciro umwari n'umutegarugori mhm.
kera umuntu yabyaraga umwana w'umukobwa akumva bisa nkaho a- a- agize ipfunwe akumva ni ibintu bitamunejeje cyane ariko ubu ngubu igihe tugezemo rwose ubyara umwana w'umukobwa ukumva uranezerewe ukumva ntako bisa bitewe n'uko icyo umuhungu ashobora kuba yakora n'umukobwa aba yagikora nyine Mm,
ni ukuvuga ngo u- u- u- umwana w'umukobwa kera mu bihe bya kera ntabwo yabaga afite amahirwe yo kwiga ntabwo yigaga nk'ubu hari nk'abakecuru baba uba usanga rwose batubwira bati twebwe umwana w'umukobwa muri icyo gihe mu gihe cyacu yaragiraga amatungo ntabwo yabaga yemerewe kuba yakwiga ariko ubu ngubu umwana w'umukobwa n'umuhungu rwose bose bafite ubu burenganzira bungana mhm.
no mu buyobozi bagenzi banjye batambutse bagira babivugaho naho baba barimo rwose nk'ubu nk'umuyobozi w'umudugudu wacu nayo ni umudamu Ah,
Eh, uba usanga rero muri njyanama y'umurenge y'akagari uba usanga harimo abantu b'abadamu ukabona rwose ni ibintu bishimishije nk'ubu ko iterambere rigenda ryihuta n'abagore babigizemo uruhare eh, n'abari n'abari n'abategarugori babigizemo uruhare rero ubona yuko ari ikintu cyiza cyane eh, u rwanda rwishimiye cyangwa se n'abaturarwanda ubwacu twishimiye kuko ubona yuko umunyarwanda aho ava akagera yahawe ijambo usanga dufite ubwisanzure ntabwo ushobora kugira ipfunwe ry'uko wabyaye umwana w'umukobwa oya mhm.
wumva yuko ari ishema kuko wumva yuko n'umubyeyi wawe cyangwa na mushiki wawe ashobora kuba yabona uburenganzira busesuye ku bintu byose nta kintu na kimwe ahejweho kubera ko ari igitsina gore ese siriro
karame ah, u- ndumva ukiri umusore
ye ndi umugabo mbyaye rimwe eh, ubyaye rimwe
eh, umwana wawe ni umukobwa cyangwa ni umuhungu ni umukobwa none reka tuvuge ku byo kuzungura
eh, urumva umukobwa wawe kukuzungura bitakubangamiye
none si ubwo ntabwo bimbangamiye impamvu ni iyi ngiyi eh,
uko umwana w'umukobwa namubyaye niko nzabyara uw'umuhungu eh, ikindi nshobora kumva yuko umwana w'umukobwa atanzungura ariko kandi nanone ntirengagije yuko atari njye wiha ububasha bwo kubyara igitsina runaka yego ese nk'ubwo ndamutse mvuze umwana w'umukobwa ntazanzungura nkabyara abakobwa gusa aha icyo gihe bya- bya- biba byazagenda bite ngewe ku ruhande rwanjye umwana w'umukobwa n'umuhungu mbafata kimwe nta Eh.
mwana ngomba kuba narenganyiriza uko yavutse niba yaravutse ari umukobwa ngomba kumwakira nk'umukobwa nyine nkamuha ibyo agomba nk'umukobwa niba avutse nk'umuhungu ngomba kumwakira uko ari nkamuha ibyo agomba nk'umuhungu ariko ntabwo ngomba kuvuga ngo uyu ni umukobwa uyu ni umuhungu uyu- uyu mukobwa arahabwa ibi n'ibi uyu muhungu arahabwa ibi n'ibi Mm.
kubera ko numva yuko ntego intego y'ubuzima bwanjye ngomba kuzashimisha abana banjye bose ku buryo bagomba kuvuga bati data a- a- atubaniye gutya na gutya ntabwo agendera ku gitsina runaka ngo ahitemo uwo a- a- ashimisha cyangwa akunda ye ndabigushimiye ibyo ngibyo akabazo ka Yego.
nyuma nagira ngo tuvuganeho twihuta kuko na yohani arategereje kuri telefone niko Yego.
uzi ko karame itegeko riha umwana uwo ari we wese ububasha n'uburenganzira bwo kuzungura kwa se ryo muri Mm.
mirongo icyenda n'icyenda urarizi
ndaryumva ntabwo mbizi neza ibijyanye n'amategeko niryo tegeko rya mbere na mbere ryemerera umwana w'umukobwa kuzungura iwabo rikemerera n'umugore kuzungura umugabo we
Mm.
mu magambo make rero ibyo uvuze yego nyine ni ni umutima wawe niko ubyumva ariko burya rero hariho n'itegeko ri- ribwira umubyeyi wese ngo yaba umwana w'umuhungu yaba umwana w'umukobwa afite ububasha n'uburenganzira bumwe mu kuzungura imitungo y'iwabo
yego Eh, ubwo rero uzarishake naryo uzarisome
ibyo ngibyo ntabwo ngewe na- nanone ntabwo nshobora kuba- kujya hejuru y'amategeko kuko nanone amategeko abereyeho kudufasha nayo Eh, ariko nk'umubyeyi ngomba gukora ibijyanye n'amategeko mm.
nkabyubahiriza ariko kandi nkagerageza no gukora n'ibindeba nk'inshingano z'umubyeyi yego rwose
yego yego sire ndagushimiye cyane yego nawe mwakoze cyane radiyo ijwi rya amerika turabakunda kandi dukomeje kubatega amatwi natwe turabakunda pe
yego yego murakoze ijwi rya amerika nk'uko nyine sirira bivuga ni hano i washington dc tuvugira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi kuri telefone turi kumwe na jean yohani we ya ndakumva urakomeye ego turaho kamirimba ngushimiye ko wihanganye turimo tuganira na sirira umwanya ni uwawe rero Ubu- uherereye he
ya ndi muri ayidaho ayidaho hano ni muri amerika ego ukomoka mu burundi ego nuko nuko umwanya ni uwawe rero ya hari akajambo nyine muhereje ko ntakumvise neza kavuga kuzingura kuzingura kavuga gute nko mu kirundi kuzungura mu kirundi twigeze nigeze kubikoraho ikiganiro none ijambo ndaryibagiwe ni nko gutorana yego heritage
oh ni nko gutorana yego yego okay ya Ah.
kari kansize ye nanjye nabyibagiwe ku- ku- kuri- kurisigura mu kirundi ariko uramfashije
yanagoma numva kuzingura kakansika ni ukuzungura ntabwo ari ukuzingura
yego yego murakoze Eh, nu- Ya, mwa- mu ikiganiro mwateguye ya ni cyiza kandi nagikunze mm, ya nda- eh, ndemera ko abana babigeme ya bashoboye mm, n'abadamu bashoboye mbere hari byinshi ubona bashoboye ku by'ukuri abagabo ubona ba- tutoshobora mm, ya gusa ikintu eh, ndabyo nko mu bihugu by'iwacu mhm, iyo bariko baravuga ngo bariko baraduza umugore mm.
ariko ni kuca usanga baduza wa mugore nyine w'umutegetsi
gusa U- hanini usanga ari bo uz- usanga umugabo wiwe ari nka minisitire umugore we agaca umushinga amategeko aha ugasanga rero ya myanya n'ubundi bako bavuga ngo bariko baduza umugore mugabo ugasanga baduza wa mugore w'umugenerale aha ugasanga ahanini nibo bagifashe ari babiri mugabo bikabonekana ko ari wa mugore ariko arazamuka mugabo ugasanga n'urugo rw'aba bantu nyine bafise ubutegetsi ruriko rurazamuka aha ya ico naco maze kukiraba ko kenshi nawe uzoshaka ugikore kwitohoza haba mu rwanda uturuka
Mu Rwanda- Uzosanga ivyo mpaye ndakubwira ari byo mu rwanda hari abategarugori benshi benshi benshi nzi bari mu myanya y'ubutegetsi badafite amasano n'aba- n'aba- n'abajenerali badafitanye isano n'abaminisitiri ariko uzosanga umugabo wiwe burya afise umwanya ukomeye ahantu kanaka oya ntabwo ari byo ntabwo ari byo hari Eh.
n'abantu rwose tuziranye ba rubanda rwa giseseka nkawe nanjye rwose bari mu myanya ugasanga na ambasadrise eh, tuvuge eh, umugabo we nta kazi afite urabyumva Eh, ni urugero nguhaye mu bantu b'inshuti rwose tuziranye
okay ikindi nacyo ugasanga nko mu myanya y'ubuyobozi n'ubwo barimwo ugasanga barakoreshwa hanini ugasanga nta mwanzuro ashobora guhagarara avuga ati iki kintu nubwo ari uyu akintegesa ati ntabwo nshobora kugikora ugasanga bari hajya hanini nk'abantu bashyira imigambi y'ababakuriye hejuru icyo nacyo ugasanga ntibashobora kwitinyuka avuga atoya iki ntacyo nokora icyo nacyo nagiye eh, hanini ngenda nkibona ya nabyo gace usanga nubwo ari hariya ugasanga n- no mu kinyarwanda mu bita ngo ni imitako yego ugasanga ni nk'abantu bari hariya eh, bitwa ngo mugabo badashobora guhaguruka ati reka iki kintu turabona ko uyu muntu nubwo akivuze icyo mugabo bagaca bagikorera ko kandi babibona kugira ngo eh, babandanye nyine bari hari icyo nacyo ugaca usanga nacyo kiri mu bintu usanga hari ibindi bintu nabyo bigenda bipfa kumbura bitari gupfa bari bashyizwe hajya kugira bahaguruke bafate intumbero kanaka zi- z'umurimo baba bahawe jean nikose buriya niba ariko bimeze koko igikuru si uko bigira intangiriro niba aba abari n'abategarugori abagore n'abakobwa barahezwaga na, na, na, na, na sosiyete ntibagire uruhare mu butegetsi tuvuge noneho ubu ngubu bakaba bari mu butegetsi yego icyangombwa si uko haba intangiriro bakinjira mu butegetsi ibyo ngibyo byo kuba amabendera uvuga byo kuba imitako uvuga ntabwo byagenda bihinduka buhoro buhoro
ya turabyizera ko bishobora kugenda bihinduka hamwe na na- na- n'abagabo baba bari hariya Bo- ya kumbure nk'ubutegetsi bw'igikenye bwogenda eh, bugira bupunguza kuko narashimiye eh, reka mvuge reka mvuge ko narashimiye nesi perosi urabona igihe- niwe ukuriye umutwe w'abadepite hano muri amerika ya urabona ko igihe Trump ya- yanse kumuramutsa nawe yafashe ijambo ry'iwe akarica atarazi igitinyiro cyangwa igihagararo cy'umukuru w'igihugu yehe ibyo ari byo byose twisubiriye mu mu by'u rwanda n'uburundi jean wiganye n'aba am- ndahamya ko mu mashuri wanyuzemo wiganaga n'abakobwa yego nta bakobwa bakurushaga amanota oh ni benshi kandi nanjye nabikubwiye ati ndazi aha ko bashobora noneho ubwo ngubwo rero muhuriye mu butegetsi muhuriye mu butegetsi reka tuvuge ko bibayeho nk'uwo mukobwa wakurushaga amanota ntabwo ntabwo wakomeza kumwubaha
nukomeza kumwubaha mugabo jewe novuga ko ari indemano bafise mu mutima
Ah, ah, ah, ntabwo ari byo ntabwo ari byo kubera ko ari indemano bafitanye mu mutima mu ishuri ntabwo yakurusha amanota
nanjye sina chance nacemeye nuko Mugabo icyo nshatse kuvuga ni uko eh, duhwanye aguma abona ko nubwo yakurushije amanota kenshi aguma kubonamwo ka kajambo menga ku ku- kumenga u- u- uri umushingantahe eh ya kuko noneho eh, ufite ndafise abana- abana babiri yego ubwo mfise umukobwa n'umuhungu kandi ku by'ukuri ndabakunda kimwe aha
umukobwa niwe mukuru mhm ariko umuhungu yaje aregeranye na wiwe aramubwira ati mama urase ko papa nkunda mhm aramubaza ati kubera iki uzi kagukunda yego ati ntuzi ko ari jewe ndi umuhungu burya iyo papa agiye ari jewe mbasigaranye urugo hano
hanyuma mama we yamushubije iki ati reka- ati aramuga toya ati mama papa wanyu bakunda kimwe eh mugabo mu nyuma nyina wiwe yasigaye yiyumvira ati none nk'ibi uyu mwana yabikuye he?" mhm urumva ko hari ibintu umenga by'indemano umwana mu mutwe umenga bishobora kuza ata muntu abimwigishije mugabo mu nyuma ndamwicarika nawe gatoya ari wewe ari no na mu- na mu- na mushiki wawe mwese m- ndabakunda kimwe ntawe uruta uwundi noneho nimba uwo muhungu yumva ari we mutware inyuma ya se bihindura noneho umukobwa umu- umugira umutware w'umuryango ku mugaragaro kubera iki utabikora kubera icyo utabikora urumva byaramaze kuyikora oya ntabwo ari byo bikosore umukobwa reka tumu- tu- tumwicaze hariya ku ntebe y'ubutware bw'umuryango abe umutware w'umuryango musaza we ntamusuzugura mushiki we amuhane ni umutware
yego murakoze ko ikiganiro cyari kiryoshye none se si twebwe ababyeyi dutiza intege abana bacu
oya ntituzi bakiza ni ka karemano nariko oya ntabwo ari ibyo rwose simbyemeye njyewe umukobwa wanjye ni umutware w'umuryango arabizi umuryango wose urabizi ntawe ushobora kumusuzugura ibyo ngibyo niko bimeze ako karemano uvuga siko ahubwo si ukumusuzugura ni byo bana banjye nakubwiye ko ndabakunda kimwe mugabo Yego.
umuhungu we ari- urumva kura yumva ati jewe kandi wabye n'iri bihugu sibyo bikosore sibyo bikosore rwose jean urakoze cyane murakoze twese yewe umunsi mwiza Eh, ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu tubabare twihariye ijambo na jean kandi jean claude na silas bategereje jean claude we jean claude
cyane ikarade urakomeye
mukomere mukomere cyane irindi yego yego uherereye he jean claude we
ndi i kigali ahantu bita i nyamirambo i nyamirambo kurya nyuma se
yego aho ngaho rwose nibyo ndatomboje ariko ntabwo nari mbizi
eee ni aho ngaho rwose kabisa
ye none jean claude uratangaza iki rero cyane ikarade
umwanya ni uwawe
eee ku iyo ku iyo nsanganyamatsiko umuriho rero Mm,
mba mbona hano kigali mu rwanda bigenda byubahirizwa abadamu barazijutse bamwe mba mbona bari mu myanya y'ubuyobozi cyane cyane nk'ahantu ndi mba mbona eh, umuntu ushinzwe isuku nawe ni umudamu mm.
Eh, muri make mba mbona ah, imyumvire bafite itandukanye n'iyo ngira ngo bari bafite mu minsi yatambutse Eh,
Eh, ni uko mbibona ariko mu kuhuriza umuntu uriya munyamakuru eric wagira ubusa ndamukunda cyane ubwo ndibwira nawe ko akumva
aba murakoze Ha- hagati aho ngaho abamfasha bambwiye yuko nakwise jean claude kandi ushobora kuba uri sirasi ahubwo
oya nitwa sirasi rwakabamba Eh, uri sirasi
yego yego ariko nabwo nta kibazo ye ndagushimiye cyane nanjye umbabarire ko nari numvise nabi barimo bampa amazina yanyu
yego nta kibazo nta kibazo muturize uwo munyamakuru ndamukunda cyane yagira inkuru nziza ye ndamubwira
cyaba cyaba ye urakoze sira
yego ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga noneho rero duhamagare jean claude jean claude we
ndi ku murongo ndabumva urakomeye kuki nakuvuze hanyuma ntu- ntutere hejuru uti ah ntabwo ari byo Eh, na- navuze navuze ariko njya numva ngo ni mwana ya nasirasi naciye mbanza kurindira ye ndagushimiye cyane Eh, namwe ndabashimiye ni uko uherereye he jean claude we
mperereye i bujumbura kuri iniverisite y'uburundi yego ahitwa ku mutanga kampisi mutanga yego
Eh, wiga mu kihe gisata
niga mu cyongereza bayita ah, english literature Eh, urabitsinda neza
Eh, ndabitsinda kabisa Eh, Eh, nuko nuko
yego gusha ku ngingo rero
Mm.
Mhm.
Eh, numvi- numvira iki kiganiro burya twebwe ino ngaha ni- ntidufise umurongo neza twumviriza ko nta jwi rya amerika twumviriza Eh, gusa gusa ikiganiro ndagihereye ku ntango na- kwanza nagisa- nagisamye mukirimwo ariko nu- nagerageje kumviriza ibijyanye n'uko None muvuga se- ku itandu- ku wabyumvaga itandukaniro gute?
riri hagati y'u- y'umuhungu n'umukobwa Jean Claude.
cyangwa umugore n'umugabo jean claude Alo?
ko uvuze ngo ntabwo wumva radiyo watwumvaga gute muri iki kiganiro si ubwo ngubwo aha ndimo ndabumva mu- kuri telefone kubera mwampamagaye Eh, Eh, nuko nuko eh, bandanya Eh, ngerageje kumviriza ryari itandukano riri haga- riri hagati y'umugore n'umugabo mu kazi cyane ko byari byo byose yego
Eh, je ngerageje kuraba mbona mm, umugore n'umugabo bose ah, ah, no ku bijyanye n'akazi birashobora kuba ugasanga bivanye n'ukuntu umuntu wese aremwe Mm, ugasanga ugasanga umwe birabaye nabi agashobora kuba umugabo cyangwa umugore ariko hari abagore bashoboye kabisa ugasanga umugore arakora ibintu akarusha n'umugabo keretse yuko kenshi usanga abagore batagira ingufu nyinshi ariko mm.
birashya ugasanga umugore aragize n'ingufu mbese n'umugabo ugasanga umugabo ari munsi yiwe kabisa bivanye na kondisiyo fizike yiwe aha
Eh, ku Nikos- bijyanye na- Niko- no muri guverinoma Eh, niko jean claude iyo i- izo kondisiyo fiziki ingufu ntabwo ari urwitwazo
oya ntabwo ari ubwi- ari urwitwazo ubwo nta mukobwa ukurusha imbaraga ubaho Eh, ni- nibyo nari kuvuga nibyo nari kuvuga ugasanga umugore eh, afite kondisiyo fizike ku buryo yonesha umugabo
yamutsinda Eh, ibyo- yamutsinda bibaho, ibyo bibaho.
kumunesha ni ibindi bindi eh komeza Eh, na- hanyuma rero yego nko muri guverinoma Mm,
umugore arashobora gu- kuba atwara mhm, agatwa- agatwara neza niba as- iyo basubiriye umugabo mm.
ugasanga umugore araje akoze neza cyane ku buryo bose bamwishimira akavuga bati uwo mugore akoze ibintu bitangaje kabisa ku buryo arusha umugabo yari yahahoze Mhm.
cyangwa n'abandi bose bazokurikira Mhm,
nk'uko n'umugabo nawe nyine ashobora kubigenza gutyo mhm.
eh, jewe rero ukuntu ndabibona yego
umuntu n'umuntu
yego komeza Hello?
yego ndagukurikira eh, eh, ingabirano nazo zo gukora ziratandukanye ni Aha, ukuvuga umugore ashobora kugira ingabirano zisumba iz'umugabo ku buryo bamwishimira bose yego cyane n'umugabo nawe agashobora kuba intwari kurusha abandi eh byose birashoboka kuri bose birashoboka Ah. none se uko ubireba mu gihugu cy'u Burundi cyakubyaye ubona abari ni ukuvuga abigeme abategarugori abagore ubona bafite koko ijambo mu iterambere ry'igihugu
Eh, ngerageje kuraba nko muri kahise yego niyo nohe- niyo nohera Mhm.
wasanga umugore umenga yigiye inyuma nubwo wasanga bamukinyiza rimwe rimwe nawe nyine yaragerageza kuyikinyiza yego
ariko ubu ukuntu ndimo ndabiraba nabo nyine ba- batanguye guhaguruka bivanye na- n'ama- n'ukuntu barondera nk'ubwigenge Mhm.
ba- barashobora gushinga nk'amashyirahamwe ugasanga barageze ku kintu kimwe kabisa ki- nyine kiboneka ku buryo n'abagabo bashobora kwishima bati abagore bamwe baratera imbere Mm.
Eh, ni ukuvuga rero nk'ubu ubu abagore nko mu burundi barahabwa ijambo Mhm.
yego barahabwa ijambo ku buryo nyine ba- basohora akabarimwo n- usanga hari amaforumu menshi y'abagore Mhm.
urumva n- nta mu- nta mugore ubu u- akiganyira ngo ibiki n'ibiki o- arashobora ubu nko kwitoza nko mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nk'akarorero aha cyane ikindi cyose arashobora kwitoza kandi n'amatora aragenda neza n'aho yoba ari we ayaserukiye nama nabibonye tuvuge uburundi abarundi muzatora umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu gutaha
Eh, tuvuge ko hari umukandida koko w'umugore komisiyo y'amatora isanze koko yujuje ibyangombwa byose abaye kandidata wamutora wamugirira icyizere ukamutora
eh, kugira umuntu atore eh agira nawe icyo aba arimo arakurikira aha
Eh, sinoheza rero ngo nce ndamutora ngo ni ukubera ngo mbona ari umugore ariko gusa imigambi yiwe neza nayumvise nkumva yuko injana aho nshaka aho twese abarundi twaba dushaka Mm.
nomutora nta kibazo nkasimba abagabo bose nkamutora jean claude ndagushimiye cyane nawe ndabashimiye ku ijwi rya amerika wige neza
na murakoze cyane eh komera
sawa sawa ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga uruhare ni urwanyu turaganira ku ijambo ry'umwari n'umutegarugori mu iterambere ry'igihugu kuri telefone turi kumwe na rishari rishari we
Halo, urakomeye
turakomeye kabisa.
ko numva uri mu rusaku
Yego, turarunyene impande y'isoko.
eee isoko rya hehe Eh, Isoko ahantu bita mu gisagara cya Bujumbura mu Kinama.
yego
Eh, nuko umwanya ni uwawe rero
yego, Mhm.
batavuga- aho bavuga nk'ibijanye n'ivy'amatora.
Eh,
Ariko ngaha mu Burundi nta mukandida w'umudamu araza kwi- kwimenyekanisha ko azokwitora.
nta wigeze kuvuga ko ashaka kuzitoza se
bageze kuvuga ngo gakondo nta byamenyekana tubwire ko tivi yamenyekanye ati yari uzi kwitoza yego kuko abakandida ntabwo bara komisiyo ntabwo irabatangaza
bakana byabatangaza ko ari ibibazo bisa atanabahari kuko n'ibihangange by'ibiro bihari ndazi ni abagore boza kubitega ngo ba- ngo bahiganwe nabo aha
Eh, Ah. U- haramutse se habonetse umukandidate wamutora
jambo ye afise n'imigambi iboneka eh
agatatu imigambi nyine yumvikana iboneka aha
kugira ngo umuntu atora igitsina rw'umuntu atora imigambi umuntu azonamarira eh Eh, uburyo umuntu atora abandi imigambi zo- umuntu azoyimumarira yego
yego
ese aho ngaho mu isoko wowe uracuruza u- urakoramo iki
twebwe ngaha ku isoko turacuruza tuka- tukongera tugakora n'amakinga
eh u- u- kwa kundi ikinga riba rifite ikibazo ukagikosora
yego yego nibyo dusanzwe dukora kabisa niko kazi ka misi yose urabona bigutunze neza urahaha ukaronka Eh, yego maze nk'imyaka cumi ariho kazi nkora eh Eh, hari abakobwa abige mubona nabo baza muri iyo mirimo se
oya ni akazi ka ni akazi kahariwe abagabo gusa
ku buryo umukobwa atagashobora
Ja, na- nabu- nta nta n'ubu ndigera mbona kabisa abikora mwe gusa abadamu gusa barashobora kubicuruza ibyo byuma by'amakinga barabicuruza eh yego ariko kurikanika wapi
oya ntabyo bakora kabisa ntabyo bakora ngira barabitinya kandi mwe gusa akazi ka- karemereye cyane none se niko richard we wowe ko ubimazemo imyaka icumi ubwo ubwo ufite ibyo twita ubunararibonye experience
yego kabisa ushobora kwigisha umuntu nta mwana w'umukobwa uri aho ngaho mu baturanyi mu babanyi udafite akazi ntabwo wamufata ukamwigisha nawe akazakora ako kazi akitunga
ega ah, dufata nk'uga- hariho nk'abana batinya kugakora kubera ukamutinyura
ubu bagatinya kubera ba- babona ngo ngo ni akazi koko ugasanga uh, kwisiga imicafu kubera nabo ntibamenye yuko ari akazi gatunga umuntu yego uzamutinyure rero hanyuma umwigishe ndahamya ko hari ababanyi b'abakobwa badafite imirimo aho ngaho
Ay, ni ibibazo yuko abakobwa batakwemera kugakora kabisa oya wowe uzagerageze uzagerageze bikunanira ariko wagerageje aho kuvuga ngo ah ntabwo babishoboye ntabwo babishaka
yewe yewe guhe- guhera ubu- guhera ubu ngira ndabe ewana nze ndabe umwigisinya kabisa ndadoza agakora eh Eh, richard we ndagushimiye
ejo no kujya amerika ngiye mu bigo muri- mu by'amahoro yego nawe amahoro meza
sawa sawa
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganiraho ku ruhare rw'umwari n'umutegarugori mu iterambere ry'igihugu ni ikiganiro muri isanga
Got no other idea. Question about we be bent in another feeling. Messing production bets. Tuchukue FMV. Una nyuma kota bera na galare. Mr. Ruba ya make my day. Lava o banji ba mubonana. Na yevera bidesi asose. Yerekera ufasi. Huira mufara kubasike mogambi mutya. Sirina sente ku bulungi bwalabika sasula bangi mutya asina bwalako mubiri walwayo olwensula mu kikiri Oh, lwatazimbireka naye amaaso gegenda otamubuliri I love the way you bend down low Love me you bend my heart njagala musiŋŋane owulira ba my love Oh, binkolera buli kyakola kinkolera biba binyuma binkolera byayogera binkolera arankolera ibyakoze byose bye birankolera
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na jean luc jean luc we
Halo, urakomeye
amahoro cyane amahoro ye uherereye he jean luc
Ah, ndabakuye n'intebe ngaha mu cyangugu yego
yego nuko duga ku ijambo
ubu nabonye ikigema hatanze ibiganiro hayo byanze icyo gitabo
uwo mutumirwa umutumire yabuze ku munota wa nyuma yagize impamvu yihutirwa nuko ntitwamuronka hanyuma rero duhitamo kwiganirira mwese mukavuga icyo mutekereza ku iterambere ry'igihugu n'uruhare rw'umugore n'umukobwa
yego eee
ugiye kureba amateka y'abakenyezi amateka y'abakenyezi bubu bitewe n'uko habagumanye akaranga k'abakera nk'abarundi dufata akarorero aho wasanga atamukenyezi agaragara mu bikorwa nk'iby'ubufatike mu nzego zifata ingingo ugasanga umugore arakumirwa ahari ahubwo ahanini bamufata nk'igikoresho aha
n'ubu rero usanga ibisigaye binini byerekana ko abakenyezi bataritabira cyane ibijyanye n'ihinduka guhinduka kwabo bakamenya ko baba bakwiye kujyana n'ibihe aha
aho usanga nk'ibisigaye binini by'abakenyezi abo batitabira ibyo bikorwa ahanini abakenyezi ugasanga bafatwa umukenyezi ahanini ugasanga afatwa nk'igikoresho cyo mu nzu yego ugasanga igikorwa cyiwe n'icyo kwibaruka gukinjika hamwe n'ibindi ntiyibuke ko nawe nyine yogira uruhare runini mu bikorwa by'iterambere ry'urugo aho rimwe na rimwe usanga abakenyezi bavuga ati umugabo ni uwo gusuma genda uwo guteka nabo nyine bakaba bamaze kubishyira umutwe uko oye rero nk'icyo duhamagarira abakenyezi yego
ntibahamagara guhinduka bakamenya ko mu bisanzwe iterambere ari iry'igihugu cyose ari iry'urugo kandi iterambere ry'igihugu ryatera imbere ihera mu rugo ihera ku mugore n'umugabo n'abana iyo umugore yatahura ko nawe nyine afite uruhare ntangere mu muryango igihugu nacyo kirahita kihaterera imbere yego cyane ese wowe ufite abo muvi ndimwe b'abakobwa ufite abo muvi ndimwe b'abakobwa
ndi nabo bariga
bariga ariko ndibuka nkiri muto y'ipapa yarakunda kubarebesha ku ishuri ngo nabo kuvoma no guteka ugasanga reka ashaka gushyira imbere twebwe abahungu twige ariko ndibuka ndi ku ishuri narakunda gusohana nawe nk'imbere umukobwa ni nk'uwundi mwana bose mushyire ku ishuri nawe yige amenye amenye kwitunganiriza igihugu
n'ubuzima bwe n'ubuzima bwiwe hanyuma se papa wanyu papa wanyu yaje guhinduka gute noneho n'abakobwa bemerera kujya kwiga
yego cyane havuye mu nyuma arahinduka arabashyira ku ishuri n'aho usanga rimwe na rimwe hari abo usanga baca basamazwa ibi na biri basamazwa n'ibi na biri ugasanga barayaheze rimwe navuga ubwa usanga baranyuzwe ko umukenyezi ari uwo kubyara no gukinjika usanga iyo bageze mu bigaro ari abo kwihutira kujya kubaka ingo zabo aho kubanza kurondera kazoza k'ubuzima bwabo yego cyane
nuko nuko jean luc ndagushimiye cyane murakoze cyane namwe mujye muraduhamagara mu burundi ntitubumva neza ariko turasaba bakurikirana kuri facebook mweza muduhamagara dutanga ibitekerezo ku mirongo migufi ntabwo mushobora kutwumva
reka ntitubumva mu burundi biragorana cyane ku maradiyo
ibyo ari byose ni kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri muri iki gihe cy'ikiganiro muri isanga jean luc urakoze cyane yego hari umurongo wa tapu wa tapu mwatanze ariko umuntu iyo ariko aracya ko ntabwo abatora neza ngo mwamuza muraduhereza ibitekerezo ariko tubaha ibitekerezo mutse ko umurongo wa watsapu ndaza kubivuganaho na bagenzi banjye turebe niba hari ikitagenda neza tugikosora urakoze yego cyane nawe murakoze ku ijwi rya amerika hano koko ni ku ijwi ry'amerika banywanye mwese uko mungana ndabashimiye cyane mbashimiye ibitekerezo mwatanze maze rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama